Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashintan Diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wiixata fulbaana 25 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan galgala har'aan jaallannee gammadaati.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kan huduusin dhageessisummaan namoo daandiitti kooriyaa kaabaa yuunaayitid isteets waraansa nurratti labsaa jirti jechuudhaan yoo doorsisni nutti baay'ate deebii kennuudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbattee jirti matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp gura imalaa haaraa labsanii jiru oduu keessatti gabaasa qabna qophiin ispoortiis sanattaan dhiyaata walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee akkasumas kan dilbata fuulduree keenyaa kabajamuuf jiru ayyaana irreechaa kan ilaaleen ibsi mootummaa Itoophiyaa biraa kenname oduu booda dhiyeessina. Kanaaf har'a qophii Ameerikaaf uummata ishee hin qabaannu nu of galchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara namoottan sin deebisa.
Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa Rii Yoong Hoo Yuunaayitid Isteets biyya keenya irratti waraansa labsitee jirti. Mootummaan Piyongaang yoo doorsisame xayyaarota Ameerikaa naannoo sana balali'an aleelee kuffisuu dabalee tarkaanfilee ofirraa ittisaa kan fudhatu ta'uu beeksisanii jiru. Doorsisa kana ka pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp fuula Tiwiitarii isaanii irratti sanbata dabre halkan barreessanitti. hidhuudhaan kan isaan dubbatan ministeerri dhimma alaa kooriyaa kaabaa rii yoong hoo sanbata gara boodaarra gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti haasawa godhan ilaalchisuudhaan pireezidaant tiraamp fuula tiwiitarii isaanii irratti ministeerri dhimma alaa kooriyaa kaabaa walga'ii tokkummaa mootummaa irratti haasawa godhan amman dhaga'e. yaada liitil rooketmaan yookaan namicha rooketii xiqqichaa ka calaqqisu yoo ta'e waan jiraatee baay'ee turu miti jechuudhaan barreessan ministeerri dhimma alaa kooriyaa kaabaa immoo kanaaf deebii ennaa kennan kun nama yeroo ammaa barcuma pireezidaantummaa yuunaayitid isteets qabatee jirurraa waan dubbatame waan ta'eef akka waraanni nurratti labsame irratti ilaallaa jechuudhaan dubbatanii jiran. uggura imalaa haarawaa kaleessa pireezidaantii yuunaayitid isteets mallatteessan biyyoota aga tokkorra akka imaltoonni gara yuunaayitid isteets hin seenne kan dhorku ta'uun beekamee jira uggurri haaresame kun onkoloolessa 18 bara 2017 kan hojiirra oolfamu yoo ta'u lammiiwwan biyyoota saddeetii jechuun kan chaad iraan liibiyaa kooriyaa kaabaa soomaaliyaa siiriyaa venezuelaa fi yemen akka yuunaayitid isteetsiin hin seenne dhorka oduu simitaa noorweel yaalannetu dhiyeessa.
aangawoonni yuunaayitid isteets akka jedhanitti biyyoonni kun waa'ee shororkeessummaas ta'e kanneen biroo kan ilaaleen yuunaayitid isteets waliin odeeffannoo wal jijjiiruu didan uggurri imalaa baatii sadiif pireezidaanti tiraamp biyyootii musliimonni itti heddummaatan ja'arra kaa'anii turan dilbata kaleessaa galgala yeroo itti hojiirra oolu xumuratee inni haaraan kun immoo labsame. biyyoonni uggurri imalaa irra kaa'ame tures iraan liibiyaa soomaaliyaa sudaan siiriyaa fi yeman turan ajaja pireezidaant tiraamp mallatteessan sana dhaabbatoonni mirga dhala namaaf falmanii fi jaarmayoonni waa'ee godaantotaa irratti hojjetan bira mormiin dhaga'amuun battalumatti ture jaarmayaan mirga siiviilii kan musliimota ameerikaaf qabsaa'u guddichi akka jedhutti pireezidaant tiraamp musliimota ugguruun kun. ajandaa fookkisaa kan bulchiinsi amma jiru olaantummaa warra adii deebisuuf hojjetu irratti akeekkatee jedhu pireezidaant tiraamp seera haaraa labsame kana ilaalchisee akka ibsanitti nageenyaa fi fedhii ameerikaa akkasumas kan lammiiwwan ishee eegsisuuf akka pireezidaantii tokkotti tarkaanfii fudhachuun qabaa jedhaniiru uggurri ammaa kun jabaa fi tokko tokkoon kan lafa kaa'amedha nageenya jajjabeessuuf mootummoonni biyya alaa. nu waliin hojjechuu qabu dhaamsa jedhu qaba uggurri haaraa kaa'ame sudaaniin keessaa baasee biyyoota akka chaad venezuweelaaf kooriyaa kaabaatti dabaleera mootummaan kooriyaa kaabaa bifa kamiiniyyuu mootummaa ameerikaa waliin wal ta'ee odeeffannoo wal jijjiiruu hin fedhu jedha labsiin pireezidaant Tiraamp. Mootummaan Venezuelaa immoo lammiiwwansaa sodaa biyyattiifis ta'e uummatatti fidan yoo jiraati odeeffannoo kennuu diduudhaan lammiiwwansaa Ameerikaan deebistee gara biyyaatti ergite simachuu didee jedheera. Chaad duula farra shororkeessummaa keessatti michuu jabduu kan taate odeeffannoo shororkeessummaa waliin wal qabatee fi odeeffannoo nageenya uummataa kan ilaaluun waan qabdu Ameerikaa waliin qooddachuu hin feenee jedha. Uggura haaraa kaa'ame kan jaarmeyaan kabajamuu mirga dhala namaaf falmu amnesty internaashinaal akka jabaatti qeeqee jira.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp taphattoota kubbaa miilaa Ameerikaa kaleessa faaroo alaabaa biyyattiif ka'anii dhaabachuu diduun isaanii loogii sanyii waliin akka hidhatan qabnetti dubbatanii jiran. Garuu atileetonni faaroo alaabaa biyyoolessaaf dhaabachuu didan ofuma isaaniiyyuu tarkaanfiin isaanii loogii sanyii biyyattii keessaaf haleellaa garjabeenyaa poolisiin lammiiwwan sabxiqqaalee irratti Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessaa jiru jedhani mormuudhaaf akka ta'e dubbatanii jiru kanneen dhibba hedduutti lakkaa'aman taphattoonni leenjistoonnii fi abbootiin gartuulee taphattootaa kaleessa yeroo taphnii dorgommiilee kudha afurii jalqabametti faaroo alaabaa faarfameef dhaabachuu diduudhaan garii taa'uudhaan kaan jilbeeffachuudhaan kaan immoo irree isaanii wal keessa dabarsuudhaan jilbeeffachuudhaan mormii isaanii mul'isan guyyootas dhiyoo keessa pireezidaanti tiraamp kanneen irra jireessi isaanii gurraachota ta'an taphattoota yeroo faaruun alaabaa biyyoolessaa faarsamu dhaabachuu didan liigiin kubbaa miillaa ameerikaa akka ari'atu waamicha godhanii turan waa'een jilbeeffachuu loogii sanyii wajjiin waan walitti hidhatu miti waa'ee biyya keenyaaf alaabaa keenyaaf faaruu alaabaa kabajaa kennuuti liigiin kubbaa miillaa biyyoolessaa yookaan immoo NFL sana kabajuu qaba jechuudhaan fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessan Tiraamp. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kurdoonni Iraak keessaa har'a walabummaa kurdiif sagalee hiree murteeffannaa kennan. Sagaleen kun guutummaatti akka walabummaa deggaru ka beekame ta'eyyuu mootummaan Iraaqii fi Yuunaayitid Isteetsi garuu kurdiin Iraaq irraa adda ba'uu kan morman ta'uun beekamee jira. Buufattoota filannoo ka magaalaa galma mootummaa kutaa Kurdistan keessatti namoonni sagalee kennan uffata aadaa isaanii uffachuudhaan alaabaa kurdii qabatanii turan. Filannoon hiree murteeffannaa kun dhugoomuu hawwii isaanii baroota dhibbaatti kan isaan dhiyeessu ta'ullee dubbatu namoonni kun. Kun guyyaa dhugaati kan jedhu namni mucaa xiqqaa tokkoof alaabaa kurdii qabatee bakka filannoo sanatti argame Muhammad kana argachuudhaaf waggoota dhibba eegne baay'ee miidhagaa jedhee jira kana oduu namaa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Waldaan Atileetota Oromiyaa uummata Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee irraa baqatee gargaaruuf qophiitti jira. Har'allee korarra oolan. Yaada waldaa artiistota Oromoo waliin jalqabe kanarratti waldaan kun ammallee dhiyootti kora taa'ee uummataaf horii walitti qabuuf deema. Tanarratti soraan pireezidaantii waldaa Atileetota Oromiyaa Atileet Ibrahim Jeelan dubbiseera kuno.
atileet Ibrahim Guddoo si galateeffadha. Har'a marii qabdanii mariin teessan taa'aadha tuni nama uummata Oromoo kan naannoo Sumaalee keessa baqate qarqaaruuf marii irra ooltanii mariin teessan taa'aadha tun marii akkamiiti.
Erga gaafoonni tuni uumamtee si qabnee guyya takka'uu osoo mari'atiin oollee hin beeknu marii teenna har'aatiin gaafa sanbata duraa dala bultii irreechaatti galma giddugala aadaa Finfinneetti argamu kan galma giddugala aadaa Oromoo kanatti gaafa sanbata duraa sa'aatii sadii irraa kaafnee ilaa sa'aa jahaatitti ummata keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'ee fi gumaacha godhuu fi atileetota akkuma waliigalaatitti atileetota Oromiyaa hin jenne atileetota biyya kana keessa jiran hundumaa akkuma waliigalaatitti yaamneeti jirra.
atleetota qofaa miti kana durallee akkuma artistoota wajjinillee mari'anneeti artistootnis kan oromiyaa keessa jiranillee haa ta'u kan biyya kana keessa jiran hundumtuu dhufanii guyyaa sanatti gumaacha akka nuuf godhan waamicha dhiyeessutti jirra.
Torbaan kanatti jechuun jalbultii irreechaatti.
Ee sanbata dhufu kana jechuun sanbata nu duraa kana.
Ahaa mariin ta'e sana agamisanii deemta namni agamisan jala qabu jira. Horii hagam walitti qabuuf yaa'u jirtan.
Horii hagana jenneellee hin murteeffanne ilaa amma sanii gara kamii isaatitti ammallee walitti deebineeti mari'achuuf deemna. Ammaaf koree koreetu jira koree waan kanaaf hundooyite. koree matanatu mari'ate har'aaf garuu gaafa sanatti gaayoo xiqqaate nama dhibba shan tokko ni waamna namni dhibbi shan tokko ni argama jenneeti yaanna atleetii qofaa miti ummanni illee kamuyyuu irratti hirmaachuu danda'a sagantaa keenya san irratti.
Marii kana yoo jalqabdan maal maal jettanii waltimtan yoo waltimtan kana keessa keessoo sii bal'isi yoo natti himte.
Akkuma beekamu ummanni keenya hedduun qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru kanneen lubbuun dabranillee ni jiru kanneen qabeenya isaanii dhabanillee ni jiru nutis gaa'ifumatti ummata kana gargaaruu qabnaa nullee nu ilaallataa dhimmi kunii hawaasa kennaa maatii kennaa isaaniif gahee waan nurraa eeggamuufi waan akka isaaniif gumaachuu qabnaa jenneetuma mari'attu mari'anne sanumaan jalqabne.
Nam baqatfa dhaqxan ilaalaaltanii fakkeenyaaf dubbiftaniif haadhilmaanifaa jaarsi ganna guddaafaa jaartiifaa nam baqata dhaqxanii dubbiftanfaan fuulaan namni itti baqata dhaqxanii ilaaltanfaa maal argitanii.
Ilaa ammaatitti dhaqeellee hin laalle sagantuma tana oofutti jirra nuti guyyaa guyyaa waluma ga'utti jirra. Akkamitti itti deemuu dandeenya sagantaa tana bal'ifnee kan jedhu irratti guyyuma guyyaan mari'achuutti jirra akkasitti bal'ifnee achi deemna jennee ilaa ammaa bocha saniin dura wanni goone hin jiru. Ammaas gumaachi teenya suni tani sanbata xiqqaa dhuftu sana irratti dhaabattuu miti. Gara fuulduraatitti fiigicha guddaa tokko atleetiksii federeeshinii oromiyaa wajjin wal ta'uun qopheessuuf walii gallee jirra fiigichi kun lammiif lammiin lammiif kan jedhu akkasuma artistoota wajjinillee guyyama sanarratti koonsartii tokko qopheessuufi teeletoonii tokkollee akkasuma guyyaa sana qopheessuuf irratti walii galleeti irratti haasa'utti jirra sagantaan kun egaa kan lammaffaa kun gaafa guyyaan isaa beekametti sagantaa baay'ee guddaa ummata hunda hirmaachise kan atleetii yookaan artistii qofa jedhamu miti. Qaamni dhimmi kun nu ilaallataa nus nu dhukkubsaa wanti uummata keenya kanarra ga'e jedhu hundi kan irratti hirmaatu jechuudha sagantaan sun.
Waan agami keessa qopheessuu feetan torbaan tokkomoo hojii tokkomoo waan agam tura toonni kun.
Bulii digdama hin caalu. Akka yaada keenyaatitti.
Namni baqachuun waan qabeenyu fi lakkisee deemuun wamnam quuqaati yoo akkan dhageettan oo miidiyaa irra faallee dhageettan taate maan quub qabdan nama gamii baqatee dhageettan yookaan ammoo waan agam nam quuqaatiin dhageettan.
Ka dhageenye nama walakkaa miliyeenaati olii kan jedhamu wanti dhageenye qabatamaan wanti dhaqnee ilaallellee hin jiru oma karaa sooshaal miidiyaa fi karaa miidiyaatiin dhageenye wanni tuni. Kana ammoo akkuma hawaasa kamiituttuyyuu nu quuqee jira. Quuqama sanirraa ka'uun ilaa ammaa nuti gaa torbaan takka olii akkasitti erga wargahuu qabne. kanumaaf hundumtuu dalagaa ofillee dhiisee ka shaakala qabus shaakala dhiisee ka waan biraa dalagatus waan biraa dalagachuu dhiiseeti kanumaan wal ga'utti kanumaaf wal ga'utti jirra ilaa ammaa waanuma baay'ee nu quuqe. Wanni jechuu barbaadu gaa guyyaa amma sanbata xiqqaa as deemu kanatti atleetota qofaa miti qaamni kamiyyuu dhufeetiniin gahee isaa akka nuuf gumaacha dhaamsa dabarsuu barbaadaa keessaa atleetota ammoo wanni dabarsu atleetiin kamiyyuu yoo rakkoo humnaa ol isatti taateen ta'e malee guyyaa sanatti akka nurraa nam tokkoyyuu hin hafne kan jedhu adaraa adaraa jedhee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Artistoonni illee akkasuma artistoonnis akka nurraa hin hafne. Waltajjiin kun waltajjii artistootaa fi atleetonni waliin qopheessan waan ta'eef.
Pirezidaantii Waldaa Atleetota Oromiyaa Atleet Ibrahim Jeeyilaaniiti. Atleetotii Oromiyaa kun waldaa isaanii kaa qaban keessatti nama Oromoo kaa naannoo Sumaalee irraa baqate. Kana gargaaruu fi walitti qabamuu jirraa jedha. Atleet Ibrahim Jeeyilaan guddoos galateeffadha nagaa keessa.
Ayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a isinillee horaa bulaa.
Horii bulla tillee walumaa dorree bulla.
Ayyee ayyee.
Oromoo saba koo hawaalee mandoo dhuma walii foonii
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii shan ta'eera nu biraa immoo waareerra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii shan. walitti bu'iinsa daangaa oromiyaa bulchiisa naannoo somaalee akkasumas dilbata fuullee keenyaa akka kabajamuu ayyaana irrechaa kan ilaaleen itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa federaala itiyoophiyaa dr nagarii leencoo har'a tuuta oduuf ibsa kennanii jiru waa'ee ibsa kanaa kan ilaaleen tuujubeen dr nagarii haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Egaan akkuma beekamu amma biyyi keenya haalli isheen keessa jirtu naannoo Somaalee fi naannoo mootummaa Oromiyaa wal daangessan gidduutti yeroo dheeraadhaa fi daangaa irratti rakkoon uumamaa akka ture uummanni daangaa irra jiraatanis dhiibbaa kana jala akka turan hin beekama. Rakkoo kana akka furamuu fi karaa mootummaa lammanii waliigalteen mallatteeffame isarratti hundaa'uudhaanis daangaan suni akka inni daangeffamu hojiin hojjetamaa akka ture hin beekama. Haa ta'u malee torbanni lammaan kana keessa jalqaba waggaa haaraa kana irratti rakkoo uumameeni lubbuun namoota keenya baay'een akka darbe akkuma kanas immoo uummanni keenya walumaa galatti kumaatamaan kan lakkaa'amanii akka buqqa'anii fi qabeenya isaanii fi jireenya isaanii akka dhiisanii amma gargaarsi iddoo biraatti akka godhamaaf jiru hin beekama jechuudha. uummannis daangaarra kan jiru karaa naannoo oromiyaa uummanni kan ibsaa ture humnoonni poolisiin addaa naannoo somaaliirraa yeroo yerootti daangaa as ce'ee uummata irratti dhukaasee uummata ajjeesaa akka turedha kan ibsamaa ture isa kanas tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf uummanni gaafa socho'u gamaas gamanaas lubbuun darbaa akka ture hin beekama karaa naannoo somaalees immoo akkuma kana koomii dhiyeessaa turani hidhattoota naannoo oromiyaatu ajjeechaa geggeessa jedhu isa kana qorannaadhaan adda baasuu fi tarkaanfiin gama mootummaa naannoo federaalaatiin atattamaan yoo ta'u baatellee eegii rakkoon kun guddachaa dhufe amma tarkaanfii fudhatamee qoratamaa akka jirudha jechuudha gama lamaanuu rakkoon jiru amma yeroo kana xiyyeeffannoo kan kennamee hojjetamaa jiru akka sirnaatti sirni kuni sirni federaalaawaa dimookiraatawaadhaa lammiin kamiyyuu uummanni kamiyyuu daangaa biyya kanaa keessatti nagaadhaan jiraachuu akka danda'u qabeenya horachuu akka danda'u nageenyi isaa irratti dhiibbaan tungeen jiraachuu akka danda'u uummanni oromoo sumaalee keessa yoo jiraate uummanni sumaalee naannoo oromiyaa keessa yoo jiraate nageenyaan akkuma lammii kamiitti jiraachuu akka danda'udha kan inni ibsu haa ta'u malee garuu faallaa sirna kanaa kan ta'e uummanni keenya iddoo garaagaraatti miidhaan kan irra ga'e fakkeenyaaf oromoo ta'uu isaanii qofaanii naannoo sumaalee irraa darbee somaalilaand irraallee buqqa'anii akka isaan buqqa'an godhamaa akka jiru hin beekna inni kun immoo seeraa ala waan ta'eef amma danda'ametti tokkoffaa yeroodhaaf rakkoon kun furmaata akka argatuu fi uummanni keenyas deebi'ee akka dhaabatuu fi hojiin hojjetamaa jira yoo mallee lakkoofsaa baay'ee ta'uu baatellee keessumaa naannoo baha dargee keessatti naannoo wadaayitti rakkoo tureni uummanni somaalees amma ta'e buqqa'uu isaa hin beekna jechuudha kanaaf sirni kunii fi hojiin amma lafa irratti argaa jirru waan wal ilaallatu miti rakkoo keessoo keenya jiru sirriitti furannee gaggeessonni biyya kana keessa jiran naannoo federaalaa karaa kallattii ta'eenis alkallattii ta'eenis rakkoo uummatarra ga'e kanarratti ga'ee isaanii kan ga'e keessa kan qabani seeratti akka dhiyaatan gochuudhaaf gama mootummaatiin hojjetamaa akka jirudha jechuudha.
Waa'ee naannoo Somaalee irratti namoonni ammayyuu walitti bu'iinsi hangi tokko dhagahamaa jira yookaan mul'ataa akka jirudha kan namoonni dubbataa jiranii maal gochuutti jira mootummaan federaalaa gama kanaan.
Dhugaadhuma rakkoon walitti bu'iinsi kun duraani torbanii darbanii raayyaa ittisa biyyaa utuu gidduu hin seeniin federaal poolisiinis ergama kana fudhatin dura garasii garanaa lubbuun namootaa baay'een akka darban beekama. Amma garuu walitti bu'iinsi kun dhaabbatee jira bakka hundumaatti. Haa ta'u malee garuu dhibbaa dhibba dhaabbatee jechuu hin dandeenyu. Maaliif? Haa ta'u malee dhimma kana kan hordofan irraa gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u gaggeessitoota sibiiliirraa odeeffannoo nuti arganne kan argisiisu torban kana darbee darbee tuttuqaan tokko tokko hidhattootarraan akka jiru isaan kana irrattis immoo fakkeenyaaf halkan namoota nagaa irratti dhukaasuudhaaf yeroo isaan daangaa cabsanii yeroo isaan seenan humni ittisa biyyaallee kan tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatame kan qabanii meeshaan kanarraa fuudhame kan ajjeefame illee akka jirudha gabaasii nu qabnu jechuudha. Egaan inni kuni gaggeessoti lammanuu namoota hidhattootaaf ajaja kan kennan dhimmi isaa kan ilaallatu ammallee irratti hojjetu akka qaban kan agarsiisudha. Raayyaa ittisa biyyaatu nageenya amansiisaa ta'e fida jennee hin amannu ammas taanaan jechuudha. Daangaa dheeraadha kan isaanii wajjin hirmaatan waan ta'eef rakkoon kun itti fufiinsaan akka hiikamuu fi ammallee taanaan namoonni hidhattoota ajaja kennanii hiriirsanii gochi isaanirraa qusachuu akka qabanii kana keessatti ta'uu isaanaan immoo raayyaa ittisa biyyaas ta'e tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachaa akka jiruu fi gara fuulduraattis akka fudhatu beekame irraa qusachuu akka qabanidha jechuudha. Naannoon sun tasgabbaa'aa waan hin taaneef ammallee uummanni naannoo sana jiran bormaasu ta'a jedhanii kan sodaatan ta'uusaa odeeffannoon nu qabnu argisiisa. isa kan immoo sodaa isaanii kana raawwanni furuudhaa fi mootummoonni naannoo lammanuu waliin ta'anii hojjechuu akka qaban mootummaan federaalas ga'ee isaa akka ba'uu qabu ammaa kaasee sochii jalqabanii akka hojjechaa jiranii fi isa kanaan dura caalaa caalchisanii nageenya fiduudhaa fi uummata tasgabbeessuudhaaf hojjechuu akka qabanidha. Inni kun yeroo waan itti kennamuu qabu miti. Uummanni keenya nagaadhaan lafa barbaade jiraachuu qaba. Warri buqqaanis deebi'anii iddoo isaaniitti deebi'anii jiraachuu qabu. Qabeenyi isaaniis kan saamames taanaan qabeenyi isaanii bakka bu'uufii qaba. Warra kaanis immoo qabeenyi isaanii eegamuufii qaba. Ejjennoo mootummaa kana waan ta'eef rakkoo nama uumame kuni akka furamuu fi hojjetamaa akka jirudha jechuudha.
Waa'ee poolisii addaa yookaan liyyuu poolisii warra jedhaman kan namoonni nuti yeroo hedduu haasofsiisnu. kan nurratti bobba'anii uummata haleelu isaanii jedhu uummata biraas komeen dhaga'amu yeroo hedduu isa kana liyyuu poolisii kana mootummaan federaalaa attamiin to'achuu dadhabe maaliif mootummaan federaalaa guutummaa biyyattii kan to'atu erga ta'eeti liyyuu poolisiin kun mootummaa federaalaatu isaan bobbaasa moo yookaanis mootummaa naannoo jala jiru moo yoo mootummaan federaalaa bobbaasa ta'e maaliif to'achuu dadhabe mootummaa naannoo jala jiru yoo ta'e immoo mootummaan federaalaa maaliif mootummaa naannoo waliin dubbate liyyuu poolisii uummati yeroo hedduu himatu kana maaliif dhaabsisuu dhabe.
Egaa gama lammanuun iyyuu wanti dhimma kana ilaalchisee himannaan dhiyaatu hin jiraata. Giddu galeessatti garuu mootummaan federaalaas sirriitti wanta kana qoratee odeeffannoo sirrii ta'e yeroo dhiyootti akka inni uummata bira gahu hin beekna. Haa ta'u malee uummanni keenya lafa rakkoo jiran jechuudha. Waan isaan jedhanii dhugaa miti jennee haaluun hin danda'amu. Dhugaan yoomiyyuu taanaan uummata bira jira. Rakkoo isaanirra gahu eenyu isaanirraan akka gahu uummata biraa odeeffannoon argannu shakkii tokko malee dhugaadha jennee kan fudhannu akka ta'ee fi isa kana immoo amma qorannaa mootummaan federaalaa qaamota dhimmi isaa ilaallatu hiriirsee qorataa jiru keessatti illee kan ilaalamaa jiru ta'uudhaa fi liyyuu poolisii isaa jedhamu maqaa maaliitiin isaa waamamu biyya kana keessatti hidhataan kamiyyuu lammii isaa ajjeesuudhaaf miti kan leenjifamu kan inni meeshaa hidhatus. Inni kun eenyu seera ol akka hin taane beekame namoonni dhoksaadhaan uummata miidhaa turan eenyuyyuu isaan bobbaasu seera jala ba'uu akka hin dandeenye ammas taanaan immoo qabatamaatti kan argaa jirru qaamni kun uummata irratti tarkaanfii fudhachuudhaa biroon socho'u eega mootummaan federaalaa gidduu seenee booda wanni tokko malee jechuudha utuu hin seesin tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhatamaa jiraachuun isaan beekama. Egaa haa ta'u malee gama Oromiyaatiin liyyuu poolisii akkuma kanas milishaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii Somaalee akkuma kana immoo Somaaliyaa keessaallee hidhattoonni hirmaatan akka jiru yeroo garaagaraatti ka'aa ture jechuudha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiinis immoo akkuma kana himannaa dhiyeessu. Himannaan kun sirriitti adda ba'ee akkuma sila kaase immoo dubbii uummati kaasu madaala kaasa waan ta'eef nageenya uummata naannoo Oromiyaa eeguu fi dursa mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaan kennameeraa waan ta'eef uummanni akka inni miidhaansaa akka inni miidhamaa itti hin fufneef tarkaanfii fudhachaa akka turan isin beekna. Isa kana ilaalchisee rakkoo uumamaa ture mootummaan qoratee ammallee tarkaanfii fudhachuudhaaf hojjechaa akka jirudha jechuudha. Amma yoonaatti maaliif amma kana itoo hin turin maaliif hin dhaabne isa jedhuu fi akka federaalizimii biyyi kun ittiin bultuutti mootummaan naannoodhaa aangoo kennameef qabu. Amma rakkoo kan ta'aa jiru aangoo kennameef eenyutu sirriitti itti fayyadamaa jira. Eenyutu biyya yookiis naannoo bulchaa jiru sana gaaffii uummataa deebisuudhaaf itti fayyadamaa jira isa jedhudha. Inni kun immoo qoratamee eenyuun iyyuu haa ta'u tarkaanfiin fudhatamuun isaa hin oolu. Garaagarummaa kan ta'e kana malee liyyuu poolisiin naannoo Somaaleedhaa uummata kamirratti iyyuu dhukaasee ajjeesuudhaa fi mirgi isaaniif kenname hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo kan qaban isaan keessa akka jiru mootummaan federaalaas wanta hubate waan qabuuf isaan irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e seeraan fudhachuudhaaf immoo hojiin jalqabame gara fuulduraatti qoratamee gaafa dhiyaatu kanarratti odeeffannoo gahaa kennuu hin dandeenya jechuudha.
Waa'ee uummata qe'ee ofiirraa godaanee ilaalchise mootummaan uummata kana utuu inni qe'ee ofiirraa hin godaanin achuma bakkuma inni jirutti eegumsi godhamuuf hin danda'amu ture moo ofii baqate uummati.
Rakkoon uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uuf sababa ta'e kuni bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Inni tokko yeroo dheeraadhaaf daangaa naannoo Sumaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa ture rakkoo walitti bu'iinsa tureeni namoonni kumaatama dhibbaan lakkaa'amanii akka buqqa'aniidha odeeffannoon jiru kan argisiisu. Inni yeroo ammaa torbanni lammaan kana keessa ta'e garuu isa kan biraarraa bifa adda ta'een kan geggeeffamedha. Innis immoo kan ta'e tokkoffaa sababiin isaa kan hin beekamneeni bulchitoonni aanaa naannoo Baharagee keessaa bulchitoonni ajjechaan irratti geggeeffame jira hidhattoota naannoo Sumaaleetiin jechuudha kellarratti qabamanii odeeffannoon kun uummata bira gaafa ga'u dallansuudhaan uummanni ba'ee mormii isaa ibsachaa akka ture mormii kan ibsan immoo tokko geggeessootuma oromiyaas ta'ee federaala irratti eegumsa barbaachisaa ta'e nuuf hin goone jedhaniiti mormii kan dhiyeessaa jiran yeroo mormii sana keessaa dhimma dubbachuu fi rakkoon tokko tokko darbee uumameera gara uummata sumaaleedha naannoo awwadaa jiraatan haa ta'u malee afaan sumaalee kan dubbatanidha warri kaan oromoo achi keessallee kan du'e rakkoon sun yeroo uumamu geggeessitoota karaa naannoo sumaaleetiin fakkeenyaaf kominikeeshinii naannoo sumaaleetiin miidiyaa isaaniitiin kan darbaa ture akkaataa uummanni yookiis bultoonni naannoo oromiyaa uummata sumaalee miidhaarraan gahaa jiranitti bifa isaa jijjiiranii dhiyeessaa turan inni kun dogoggora guddaa ture jechuudha kanaaf of oolchuudhaaf kan ba'an jiru haala sodaatanii kan ba'an jiru saamamanii ari'atamanii kan ba'an jiru inni kun bifa kanaan ilaalamaa eega ba'an immoo eeggannoon barbaachisaa ta'e isaaniif godhamuu qaba waan ta'eef mootummaan naannoo oromiyaa lammiin keenya lafa jiru socho'ee isaaniin gargaaruudhaaf wanti nu gochaa jiru baay'ee nama ajaa'ibsiisa uummata oromoo qofa immoo osoo hin taane qaamni biraayyuu jechuudha sabaaf sablammoota adda addaa kana keessatti gargaaruu qabna jedhanii namoonni socho'anii gargaaraa jiran jiru mootummaan federaalaa akkuma kana isaan deebisee dhaabuudhaaf hojjetaa jira.
Dilbata dhufugaa ayyaana irreechaatu kabajamuuf jira. Akkuma beekamu yeroo darbe ayyaanni sun ennaa kabajamu lubbuun namoota hedduu darbuunsaa yaadatama. Dilbata dhufu ayyaana irreechaa kabajamuuf jiru kanarratti namootarra miidhaan akka hin geenyee fi gama mootummaatiin eegumsa maaliitu godhamaa qophii akkamiitu godhamaa jira.
Uummanni Oromoo kan ittiin beekamu sirna gadaa keessaa isa tokko qaama gadaa kan ta'e ayyaana irreechaa waggoota dheeraadhaaf kan kabajamaa ture bifa addaatiin kabajamuuf qophiin geggeeffamaa jira waan ta'eef. fooramiin akkasii kun yookiis immoo waltajjiin akkasii kun calaqqee nageenyaa fi calaqqee tokkummaa uummata keenyaa ta'uunsaa beekamee waltajjii akkasii irratti fedhiin siyaasaa kan itti calaqqisu otoo hin taane tokkummaadhaan uummanni keenya gargarummaa siyaasaa qabu dhiisee gargarummaa amantii qabus dhiisee tokkummaa isaa kan itti argisiisu waan ta'eef duudhaan suni akka inni hin booromneef hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamee jira karaa irreechaas kanaan isa kana beekamee dhimmi isaa kan ilaallatu hundumtuu naannoo oromiyaas ta'ee iddoo biraati jechuudha. Nageenya guyyaa sana barbaachisu eeguudhaan uummanni keenya nagaadhaan irreechaa hirmaatanii akka galan akka ta'uudha jechuudha dhaamsi nu dabarsine isa kanaaf immoo karaa abbootii gadaas qophiin barbaachisu xumuramee jira dargaggoonni dhimma kanarratti hirmaatan nageenya kana eegsisan hidhattoota ala akka isaan itti hirmaatanii fi akka mootummaatti immoo mootummaan naannoosii nageenya magaalattii isa ta'u naannoo sanaa eegsisuun dirqama isaa waan ta'eef isa kanarrattis qophiin barbaachisu akka xumurame lafa irreechaan itti gaggeeffamuttis immoo nageenya namaatii fi sodaachaa kan ture kanaan dura lubbuun namoota baay'ee akka darbe hin beekna inni amma sirriitti hojjetame karaan lixanii fi karaan ba'an illee adda ba'ee dhiibbaa akka nuumnetti nageenyaaf akka sodaachifnetti kan hojjetame ta'uusaa qophiin barbaachise akka jiruu fi uummanni keenya tokkummaa isaanii akka itti calaqqisan uumaa isaanii akka itti galateeffatan Bakki sun garuu bakka jeequmsaa akka hin taane hundumtuu beekee akka qophaa'uudha jechuudha ergaan darbe.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dooktar Nagarii Leencoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomaa.
Oduu xumuraaf gara namoota.
ministeerri dhimma alaa kooriyaa kaabaa riiyoonhuu yuunaayitid isteets biyya keenya irratti waraansa labsitee jirtii mootummaan piyongaan yoo doorsisame xayyaara ameerikaa naannoo sana balali'an haleeluu dabalatee tarkaanfilee ofirratti isaanii fudhata jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. uggura imalaa haarawaa kaleessa pirezidaantii yuunaayitid isteets mallatteessan biyyoota aga tokkorraa akka imaltoonni gara yuunaayitid isteets hin seenne kan dhorku ta'uun beekamee jira uggurri haaressamee ba'e kun onkololeessa 18 bara 2017 kan hojiirra oolfamu yoo ta'u lammiiwwan biyyoota saddeetii jechuun kan chaad iraan liibiyaa kooriyaa kaabaa soomaaliyaa siiriyaa venezueelaa fi yemen akka yuunaayitid isteets hin seenne dhorka. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp taphattoonni kubbaa miilaa Ameerikaa kaleessa faaruu alaabaa biyyattiif ka'anii dhaabachuu didan isaanii loogii sanyii wajjin kan wal qabatu miti jechuudhaan dubbatanii jiru oduu namaaf qabnu kanu.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal yookaan kiiloo hertzii kuma kudha shaniif dhibba tokkoof saddeettama kuma kudha shaniif dhibba ja'aaf soddoma kuma kudha shaniif dhibba torba kuma kudha shaniif dhibba torbaaf saddeettamii shan irratti akkasumas meetir baandii digdamii lamaaf digdamii shan irratti wixataa hanga jimaataa qophii dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan bor walitti deebina. nagaan bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa